Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri musi wa mbere itariki cumi na zine y'ukwezi kw'icumi mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na frederike nkurikije uyu munsi uburundi bwibutse imyaka mirongo itanu n'umunani irangiye intwari y'igihugu rudoviko rwagasore agandaguye tubabwira yuko uko bigenda kore nk'umuganga w'ishami tona uri kuyategura ingene yitwarira leta y'ububirigi y'icyo gihe kugira ngo bashobore gushumbusha igihugu bashumbushe umuryango mbere bashumbushe n'umuganga uyu ni gaston sindimu icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'uburundi avuga kwigandagurwa ry'incungu y'uburundi rudoviko rwagasore inkuru co kimwe n'inkuru yerekeye umunsi witiriwe mufasoni w'umunyapolitiki atavuga rumwe na leta y'u rwanda victoire ingabire inkuru yerekeye umugambi w'ibihugu vyo mu karere wo kurwaniriza hamwe imirwi itwaje ibigwanisho mu gihugu ca kongo hamwe n'ikiganiro kivuga ukuntu imbohe zifashwe mu burundi turabigarukako mu kanya kari imbere haraheze imyaka mirongo itanu n'umunani incungu y'uburundi rudoviko rwagasore agandaguwe ibirori vyo kwibuka uyu munsi vyabereye ku murwa mukuru uburundi gitega gaston sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu aratubwira ukuntu uyu munsi wibutswe nk'uko mubivuze nk'uko uburundi babishize mu mateka yabwo aho kuri iyo tariki bwama bwibuka iyo ncungu y'uburundi siwe wenyine kwibuka incungu bakoranye aho bakoranye imbere baguhabuza yemewe kwikukira twabikoranye iteka cyane cyane akanyamuneza kuko turiko tutegura amatora azwi mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri bigaca bisa n'igihe twikukira kuko aya matora yo kwikukira yabaye amatora meza mugabo ibyavuyemo niho byabaye byatumye haba intangabuzi n'umunsi rero twari neza twibuka iyo myaka mirongo itanu n'umunani iheze iyo ncungu y'uburundi igandaguwe mugabo ibyo abamugandaguye bashatse gushika ko batabishitse ko kubera keretse n'ubwira bw'abarundi muravuze abamugandaguye ariko gushika ubu nta bantu leta y'uburundi iradoma ku rutoki boba barakoze iryo bara myaka mirongo itanu n'umunani iheze ikintu mu mugambwe iponekano na leta y'uburundi muriko murakora kugira ngo abo bagizi ba nabi baja habona bashingizwe n'iki icyo menya ni uko abamugandagiye barahaza kuko n'imbere y'uko bamugandagira barabivuga kuko biranditswe murabona yuko haciye imanza ababaye ibyitso byo kugandagurwa uyu mugana atari mugambizi b'abasore murazi nyine imanza zagenze twababwira yuko uko bigenda kose nk'umuganga w'isika tona uri kuyategura ingene yitwarira leta y'ububirigi y'icyo gihe kugira ngo bashobore gushumbusha igihugu bashumbushe umuryango mbere bashumbushe n'umugambi kuko urabizi ko amakete yanditswe n'abategetsi b'ububirigi cyane cyane batera igisure abajejwe ubutungane yuko ibyo rubanza boruhagarika canke abaciriwe imanza zohagarara kugira ngo ntihaboneke ububirigi abaciye urubanza rero baciye urubanza mugabo ntibashitse ku itsitso y'abatumye abamugandagura numva bahanye abakoze iryo bara mugabo kubera ubutegetsi n'igitsure cy'icyo gihugu cyaciye gituma prokireri icyo gihe adashobora kuduma ku rutoki ku batumye agandagurwa muri iki gihe nyine imyaka mirongo itanu n'umunani iheze aha twavuga ko mu bintu rwagasore yashira imbere ubumwe icyo kintu kibuze mu mugambwe yararongoye ikintu muri ko murakora kugira ngo ubwo bumwe ugaruke mu mugambwe niki nibyo rwagasore yashoboye gutsinda gutahukana yemewe kwikukira kubera yishimikije ubumwe kuva rero agandaguye umugambi wiwe ntiwigeze uronka agahenge na gatoyi k'ubumwe wamye gusa mu njyane murazi ko na muhirwa yamusubiriye yaje mu nduru eka abasikiye bose habaye induru mbere umugabo wa kamitona akaba ari we wabaye imbarutso y'ingorane zabaye ngaha nacyo bituma twebwe ibyo twe turakora cyane cyane twebwe twiyita ko turi muri uwo mugambwe twifuza yuko uwo mugambwe ugarukana akarangamutima k'abasore twifuza yuko twoza mu nzira z'ubumwe ibyadutandukanya tubishyire iruhande tuje hamwe turabe yuko igihugu cyacu cyotera imbere ntitubibwira abadasigana gusa tubibwira abarundi bose kuko injyane atari kutujyanisha nta kindi zimara igihugu bigatuma igihugu kizingana mu guheraheza nyakubahwa visi perezida wa mbere w'uburundi umugambwe ipona wifashe gute muri iki gihe himirije amatora mu burundi twebwe twavuga yuko mugabane kane tona aho tugeze twebwe turavuga yuko mugabane kane tona uhagaze neza cyane rero mugabane kane tona ndiko ndaraba bazi ko mbere bimaze imyaka myinshi ni rwa mbere aho mugabane kane tona uyitunganyije ku nzego zose gushika ku mitumba nk'uko ndabibona umunsi ikaba ariko bakora nk'uko mirongo itandatu na rimwe twakora mbere bazi neza nabi yuko gasore yaraye imbere yaraba intsinzi icyo gikoresho turi turakora kugira ngo turabe yuko isarurwa mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mirongo itandatu retona utokwishyuza agashambara ukaronka ugatsinda amatora cyangwa ugashobora kuronka ijunja n'ijambo kugira ngo ibyiyumviro by'uwo mugambwe bihagarariye cyane cyane bikomeze bishyirwe mu ngiro gaston sidimu visi perezida wa mbere burundi murakoze cyane rwose ku kiganiro muhaye radiyo ijwi y'amerika namwe murakoze cyane murakinanezanye
uyu munsi hibutswe umunsi wiswe ingabire day mu ntumbero yo kwibuka imbohe zifungiwe vya politiki mu Rwanda umwe mu bagize uruhara mu gushinga uyu munsi Aimable André Dufatanye yigisha muri kaminuza y'i Lyon mu Bufaransa yabisiguriye mugenzi wacu Venuste Shimimana
iyo nyito navuga ko urebye umuntu yavuga ko ari akabyiniriro k'umunsi ubundi tuvuga ko ari umunsi wo guharanira ko abafunzwe bose bazira ibya politiki cyangwa se bazira ibitekerezo byabo n'abandi bose bazira akarengane bagomba gufungurwa ni umunsi wo kwibutsa ko duharanira ko bafungurwa kandi bidatinze kandi tukibutsa ko mu rwanda tugomba guharanira ko habamo demokarasi ubutegetsi bugendera ku mategeko ntihagire uwongera kurenganwa kuki rero akabyiniriro kawo ari ingabire day ni uko nk'uko hasanzwe hari umunsi witwa mandela day madamu ingabire yabaye yabaye umwe muri benshi bafunzwe yafunzwe imyaka umunani yose azira guharanira ko demokarasi yishinga imizi mu rwanda ariko se abantu bose bafunzwe mu rwanda mugomba kubaha umunsi w'akabyiniriro hakabaho bizimungu day hakabaho byabagamba day hakabaho rwigara day ibyo by'utubyiniriro bigamije iki akabyiniriro ntabwo bagaha umuntu uwo ari we wese ariko mu buryo bwo kugira ngo ubutumwa bwumvikane hari umuntu biba bigaragara ko asa n'uwarushije abandi kwitangira impamvu kandi noneho ntabwo dukwiye gutinda ku muntu kuko si umuntu ahubwo tuba tureba koko abantu bazira akarengane kugira ngo babashe kwitabwaho atari ibyo umuntu avuye mu munyururu icyo gihe umunsi ntiwakongera kubaho ariko siko bimeze uwo munsi ni ukugira ngo abantu bagire aho bahuriza babashe kwibutsa ko tugomba guharanira ko nta muntu wongera kuzira akarengane mu rwanda none murashaka yuko hafungurwa imfungwa zose zifungiye mu rwanda cyangwa se murashaka gusa muraharanira gusa ko hafungurwa imfungwa za politiki ntabwo ari imfungwa za politike gusa ahubwo ni imfungwa zizira ubusa abazira akarengane bose bakwiye gufungurwa hari abakoze ibyaha bo nyine bagomba barahanwa iyo bikurikije amategeko ariko guharanira ko abazira gusa ibitekerezo bya politiki nta muntu ukwiye kuzira igitekerezo cya politiki nta n'umuntu ukwiye kuzira igitekerezo gisanzwe mu magereza mu mabohero harimo abantu benshi bazize kuvugisha ukuri bazize guharanira uburenganzira bwabo cyangwa se n'ubwa bagenzi babo ibyo bakabizira abo tuvugira ariko ariko bwanadufatanye unyemerere nkubaze mufite metero ipima akarengane gafungirwaho mu rwanda ku buryo wavuga uti muri gereza iyi n'iyi harimo abantu aba n'aba twarapimye dusanga ababazira akarengane bagomba gufungurwa ubu ngubu wakubaza tuduhe lisite y'abantu bagomba gufungurwa iyo lisite mwayibona iyo lisite kuyibona ntabwo bigoye kuko hari imiryango mpuzamahanga tureke wenda n'ubushakashatsi bwa buri wese yagiye akora cyangwa se ngombe nakubwira ngo runaka turaziranye nzi ko azira ubusa ariko hari n'imiryango mpuzamahanga amnesty international n'indi miryango nka human rights watch umuntu yavuga ko ifite icyizere ku rwego mpuzamahanga ikoresha navuga ngo uburyo bwizewe yerekana ko abantu bagiye bafungwa bazira akarengane ndaguha urugero duhere no kuri madamu victoire urukiko rwa afurika rwavuze ko yarenganye haba n'abandi nka diane wafunzwe nyuma bakaza kumurekura ntabwo higeze humvikanwa indishyi z'akababaro umuntu ntabwo bamufunga gutyo gusa ngo noneho nihaba icyo bise puresha nubwo hari abavuze ngo nta puresha iba mu rwanda iyo puresha iyo ibayeho umuntu baramurekura ntabwo iyo bamurekuye bivuga ko ibyaha yari yarakoze bihise biguruka bikaba bitakiriho ni ukuvuga ko hari abantu benshi bafunzwe iyo miryango amazina arahari yakoze ubushakashatsi no abo tuvuga abo abazwi bahita bumvikana ariko mushayidi amaze imyaka myinshi cyane mvuye hari mushayidi hari abitwa bampozayo abo bose ni abantu bafunzwe bazira impamvu za politike cyane cyane tw'iyo tuvuga ni uko aho mvuga abafunzwe bazira impamvu za politiki ariko tuvuga n'abazira ibitekerezo byabo hari abantu bato bato amazina umuntu yavuga umuntu ntabamenye ariko twebwe iyo tugerageza kuvugira abo bose tugerageza gushaka amakuru no kugerageza kubavugira abo bose biragoye kurondora amazina kuko ni benshi
turagushimiye venuste kuri icyo kiganiro uburundi uganda u rwanda na tanzania biherutse kwemeranya ko bizorungika ingabo mu gihugu cya kongo gufasha igisirikare cy'icyo gihugu kurwanya imirwi itwaje ibigwanisho iri mu ntara za kivu y'epfo n'iya ruguru mu byo ibyo bihugu byiyemeje harimo kuzorungika abasirikare bakaruhariwe mu kurwana abo bita force speciale hamwe n'indege za gisirikare hatibagiwe gucungera imbibe n'ikiyaga ni inkuru ya eloge wirikaneza umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i nairobi mu gihugu cya kenya ivyo bikubiye mu rwandiko ruheruka gusohorwa n'umugabisha mukuru w'ingabo za Kongo FARDC General Mbara Musense Celestin ijwi rya Amerika ryabonye kandi abari mu nzego z'igisirikare z'ico gihugu bakanemeza ko ari urw'ukuri urwo rwandiko ruvuga ko ibihugu bine ari vy'u Burundi u Rwanda Tanzania na Uganda biherutse kwiyemeza ko bigiye gufasha ingabo za Kongo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buseruko ibikorwa canke ingwano zo gutuza imigwi irwanira mu buseruko bwa Kongo bitekanijwe gutangura ku itariki ya 15 ukwezi kwa 11 mu mwaka bikazorangirana n'itariki ya 20 ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2020 hakurikije ivyo dusoma muri urwo rwandiko inama ya mbere yo gutegura ivyo bikorwa yabereye igoma ku mugwa mukuru w'intara ya kivu y'amajaruguru ku magenekerezo ya 13 na 14 ukwezi kw'icenda guheze iya kabiri itekanijwe ku matariki ya 24 na 25 ku kwezi kw'icumi igoma nyene mu ntara ya kivu y'epfo imigwi ihari y'abanyamahanga ni red tabara fnl fpb hamwe na rnc ikaba iri muri teritwari za mwenga fizi na uvira muri izo teritwari nyene hari kandi n'iyindi migwi y'abakongomani nka mayimayi ya kutumba n'abo bakorana ngumino hamwe na twirwaneho muri teritwari ya karehe muri kivu y'epfo kandi hari iyindi migwi ibiri y'abakongomani ariyo rayira mutomboki hamwe na mayimayi nyatura iyi nitegerezwa gutuzwa muri kivu y'amajepfo mu ntara ya kivu ya ruguru naho imitwe y'inyeshamba ihavugwa y'abanyamahanga ni fdr ruda na cnrd ikaba iri iruhande y'imigwi y'abavukagihugu ba kongo nka mayimayi frpm ndc ndcr apsls hamwe na cmc nyatura iyo yose ikorera mu materitwari ya rucuru masisi na nyiragongo nayo muri beni na rubero aho muri kivu ya ruguru nyene haboneka imitwe iyobowe n'abanyamahanga nka adf hamwe na mtn ikaba ibangabanganywe n'iy'abakongomani nka mayimayi mazembe zefire jackson fppap mandevu upls hamwe na leopard critok urwandiko rw'ingabo za kongo nanone rusigura ko ivyo bihugu bine birebwa n'ico kibazo vyiyemeje guhanahana amakuru y'iperereza gucungera imbibe hamwe no mu biyaga kurungika ingabo zidasanzwe zakaruhariwe mu kurasa no mu bindi bikorwa vya gisirikare force speciale mu gifaransa kurungika abasirikare bafasha gusatira mu ngwano zo hasi hamwe no gutanga indege za gisirikare urwandiko rw'umugabisha mukuru w'ingabo za kongo rusoza rusigura ko muri ico kiringo co gutuza iyo migwi inteko za onu ziri mu rwego rwa monisco nazo ziyemeje kuzocungera imiji n'uturere tubamwo abantu benshi cane mu vyo zishinze harimwo kandi gucungera amayira abagwanyi bashobora gucamwo hamwe no gufasha muri rusangi ingabo zose zizoba ziri ku rugamba hari haheze iminsi abanyagihugu n'abaharanira agateka ka zina muntu mu ntara za kivu y'epfo n'iya ruguru bemeza ko babonye ingabo z'u Burundi n'u Rwanda ku butaka bwa Kongo zigiye kurwanya imitwe y'inyeshamba iyobowe n'abavukagihugu b'ivyo bihugu bibiri ariko abategetsi bavyo basiguye ko ari ibinyoma inyuma y'aho urwandiko rugiriye ahabona hari bamwe mu bayobozi b'ingabo za kongo baba banditse ku rubuga rwa twitter bavuga yuko ari uruhimbano gusa isoko ry'ijwi rya amerika ryemeje neza ko runo rwandiko ari impamo kandi ko n'inama ivugwa yabaye mbere n'iyindi ikurikira iriko irategurwa eroje wurika neza nairobi ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ishyirahamwe ry'abakirisitu baharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri rusange no kurandurana n'imizi ikubagurwa ry'abantu action des chrétiens pour l'abolition de la torture akate rivuga ko bamwe mu mbohe bakubagurwa mu burundi ivyo biri mu cegeranyo c'iryo shirahamwe c'uko kwezi kw'icenda guheze cakozwe mu mabohero ya gitega muramvya bujumbura na rumonge mu kiganiro muri sanga na thomas kamirindi maître jean claude ntibura umunsi ajejwe igisata c'amategeko muri yakat burundi yasobanuye ukuntu babasha gukorera imbere mu gihugu c'uburundi kandi leta yarahagaritse akate kuva mu mwaka w'ibibiri na cumi na gatanu twatanguye gukorera mu mabohero atandukanye kuva mu bihumbi bibiri na gatandatu turakora kuri abo nyine bagirirwa nabi mu busho hamwe no mu mabohero makuru makuru kubona rero leta yarafuse ishyirahamwe akate ngo ntirisubire gukorera hagati mu gihugu burya ishyirahamwe ntiriri muri ajya amaordonanse umushikiranganzi ishyirahamwe bikore nibyo kugira rikorere mu mategeko rizwi mu gihugu birafite inyungu ariko n'igihe iryo shyirahamwe ryaba ryavuzwe n'ubutegetsi mu ntumbero mbi kugira ngo ibyo byaha bibandanye bikorwa ata muntu abibona ata muntu ashobora gusemerera kugira ngo bihagarare abanyagihugu bariko barakorerwa ayo mabi abanyagihugu bakunda neza banka yuko abantu barenganywa abo ntibashobora kureka yuko ibintu biguma biyangara gutyo ngo bareke kuvugwa nabo rero dukorana nabo barahari mu gihugu batuzi bazi icyo twamaze kuvuga icyo gihe cyose baraduha amakuru tukayatohoza hanyuma tugashobora gusohora ibyo byegeranye none se nk'iyo musohoye icyegeranyo gutya leta y'u Burundi hari ikintu igiye avugaho leta y'u Burundi yaramaze kuba umuntu nk'umuntu atumva atabona ibyo abamuhanura bahanura cyangwa ibibi biri birako kandi kanatsinda biragoye ko ibyo nyine twibaza ko abari hafi yayo baba bayikorera ishima ko abo hava bakagaruka bakigaye ariko murabona n'ibyegeranyo byawe niko ibitera ibyatsi na twebwe ni uko byo turi ko turakora bafata nk'uko umenga ntibabibona mugabo biba bihari kuko twebwe turagerageza tugatanga ibyemezo biboneka uko tuvuze umuntu tukamuvuga izina tukavuga aho yakubitiwe tukavuga n'uwamukubise tukavuga n'umunsi byabereye ko aho tuba twagerageje kugira ngo twereke leta y'uko ibyo turi ko turavuga nta gihuha kirimwo ari ukuri kugira nayo yikebuke ubunye mu byegeranyo byose dusanga kandi barabironka turabizi neza ko babironka ntacyo bavuga ariko si ukuvuga yuko bataba babibonye nuko noneho rero mu kwezi kwa cyenda mukora icyegeranyo ku mabohero makuru makuru ya gitega muramvya bujumbura na rumonge ikintu cya mbere gikomeye cya mbere na mbere rwose cyabashavuje ni iki ikintu cya mbere cyadushavuje muri uku kwezi kw'icyenda ni ibi bifatwa nabi by'abanyororo aho bakubitwa aho bafatwa nabi cyane bagapfungirwa ahantu ibihugu umuntu asanzwe apfunzwe mu munyororo agasura agaza gupfungirwa mu kandi kazu gato hari aho ukuntu babatera amazi mu ijoro bakabaraza hanze ariko rero ikibi cyane cyabaye muri uku kwezi ni uko hariho n'uwitabye imana mu ibohero rikuru rya muranga kuvuga ni ubuzima bw'umuntu bwagiye kubera gutwararika ako gatekerezo
yitabye imana azize kugirirwa nabi n'abashinzwe kurinda gereza
ego yitabye imana bivuye ku mahiri akubiswe n'abandi banyororo abandi banyororo bajya bavuga ngo bagezwe umutekano mu ibohero reka mbere ugasanga ari abo bita ngo bakapita baserukira abanyororo indani mu ibohero n'abo babifitemo uruhara ku nkuru twaronse noneho si ubwo ngubwo abantu bamugandaguye mu matohoza yanyu mwamenya hari inkurikizi zabagi- zababayeho hari ubutungane bwakoze akazi kabwo
gushyika uno munsi nta gikorwa na kimwe ubutungane burakora eh, kuri ubwo rupfu rw'uwo munyororo radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na metero jean claude ntibura umunsi ajejwe igisata cy'amategeko muri akati burundi turaganira rero ku bibazo byo gufatwa nabi mu magereza yo mu burundi nk'uko uyu muryango wa akati ubyemeza mu cyegeranyo cyo mu kwezi kwa cyenda kuri telefone turi kumwe na domisiyani ndimo ndimo ndumviriza ibintu yariko aravuga ni ibintu bibabaje cyane ariko nagomba ndababaje ko mu burundi twahora dufise utuvuganira yari petero karaveri mu n'impawe ubu nk'umuntu agize nk'ibibazo akajya mu ibohero nyine mu nzu ashobora kumububwira Eh, nibyo eh, eh, mutama pierre claver mbonima yarakorera cyane muri iki gisata cy'amabohero Eh, akajya aravuga ibihabera bagasemerera ariko murabona mu gihe amashyirahamwe eh, aharanira agateka kazina muntu mu burundi aburabujwe n'ubutegetsi eh, baki- murabona ibyashikiye mutama pierre claver mbonima bakamurasa imana igakinga hanyuma abandi baga- bakangazwa eh, ni ukuvuga eh, twu- twavuga yuko ata no munsi mu mabohero ntawe uriko aravugira abanyororo ngo akamo kabo kajye hejuru mu gihugu aboneka ni n'abo twari ko turababwira baduha ayo makuru ni abantu banyegeye kuko bamenyekanye n'ubuzima bwabo buca buhasigara Eh, n'aha rero niho niho igihugu niyo ingorane mu- mu by'abanyororo mu burundi ni mu by'abanyororo gusa ni mu gateka ka zina muntu muri rusange hari izo ngorane kubera ko aya mashyirahamwe yangajwe yafuswe a- atagishobora gukorera neza ku rubuga noneho duhamagare emmanuel icyo kibazo jewe ndantu yegereye abantu hari amabohero kandi nkunda kuba njyayo jewe ndakunda kuza gusura abanyororo- ay- ay- abanyororo bafunzwe nubwo rero icyo kibazo rero bavuze yuko ngo abantu abantu bafungwa bya politike bahohoterwa icyo- ibyo bintu si byo kabisa ni kenshi na kenshi barakunda kwitwaza abanyapolitike bamwe bamwe ngo abantu barahohoterwa ari- ariko turabye ibiri mu mabohero hirya no hino abo tuyaga dukunda kuyaga ibyo bintu kabisa ntibibaho kabisa umutumire kabisa igihe karavuga turabyumva ariko si byo kuvuga ngo urabasura ayo niyo niho ugendera bikaba amatohoza yawe bwite
jewe ndabagendera harimo abagenzi harimo abavukanyi turavugana kenshi na kenshi abanyero nta mahoro babayeho niba nta ngwane kabi turakunda kuyaga kenshi na kenshi ndakunda kubasura Eh, mu ishyirahamwe akate twakoreye ku mabohero nk'uko mubivuze ya Mura- ya gitega ya muramvya eh, ibohero rya ngozi ntitwarikoreye ko eh, eh, mugabo nta nta maka nta ntabo twovuga neza ngo tuvuge duti n'aka na n'aka yarakubitiwe ngaha kuri uyu mwanya eh, kubera ata- amatohoza twashizemwo ariko uvuga yuko abanyororo bo mu ibohero rikuru rya ngozi babayeho neza eh, muri rusangi hariho ingorane abanyororo amabohero yose ahuriyeko aho nibaza ko kurenza ku ruhu rw'amazi mu ngorane abanyororo babayemo niyo uvuga ati ibohero rikuru rya ngozi kumbure ribamwe abanyororo bo- bangana n'abari bategekanijwe ushatse kuvuga ku bwinshi ati abanyororo bari mu ibohero rikuru rya ngozi bose bariko baraburana ku bihe byubahirije amategeko ibyo nibaza yuko eh, naho atamatohoza narigize ko eh, tutosanga bimeze uko mugabo amakuru dufise akomeye cyane ni amakuru afatiye ku mabohero ya gitega eh, ya muramvya ya- ya mpimba hamwe n'ibohero eh, rya ngo- rya- rya rumonge ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abanyururu cyangwa se abafungwa babayeho bate muri gereza zo mu burundi akati irafata ingero kuri gitega muramvya na mpimba muri bujumbura na rumonge Bruxelles.
tuzi ko umuntu iyo agiye gufungwa nta nubwo tuki- tukibita abanyururwa bagiye kugororwa aba ari umugororwa ariko kumva ngo barahohoterwa muri gereza burema ni ibintu biri sikandarezi ni agahinda none se metere iragira ngo maze metere yego yakwitabye kiriya kibazo cyakemuka gite ariko noneho wose koko niba aricyo koko bitari ugushaka gu- gukabya cyangwa gutera urubwa ubuyobozi bw'igihugu barabizi koko ko ibyo bintu bihari kubera ko hari abantu bakabya ibintu bakagenda bakavuga bati ibintu bimeze bitya bimeze bitya atari byo akaba yankurye rero arizo bundi abantu bateye mu rwanda yari bakwicarana ku gisenyi mwumvise ko bavuze ngo reka da ngo ntabwo twagiye ngo ni leta y'u rwanda yica abantu yamara kwica abantu ikajya gukora ibintu bimwe nk'ibi ngibi icyo icyo ni ikintu ntabahubye rwose koko igitero cyabaye abantu muri bahohoterwa mu karere ka barakara kagere.
musanze none se, ikibazo rwose ko bagiye kugororwa mbese kizakemuka gite niba igihugu kibizi kikaba kibizi neza ko bahohoterwa akaba ntiyagikorwa ese bizagenda bite bazajya bagenda umuntu ajya gufungwa a- byose bagiye kugororwa apfira muri gereza reka mbere ku cya kabiri ko abategetsi baba babizi cyangwa ko bari gukabya kingira byo batari byo Eh, nababwiye yuko twebwe eh, mu gusohora icyegeranyo dufatira ku bintu biboneka biba byarabaye tukavuga ko byabaye kuri uyu munsi byakozwe na naka bikore- a- bikorerwa naka ubwo rero mu cyegeranyo cyacu ibyo ari byo byose biba bi- biba biboneka abo bategetsi rero mu gihe baba babona ko turi ko turabeshya waba nabo bakavuga ati ishyirahamwe ya kate ryabeshe kuri uyu munsi ntawakubiswe hanyuma ati cyose mukagose biragoye biragoye uno munsi mu burundi kubera ibijyanye n'agateka ka zina muntu ntibyubahirizwa na gatoyi uno munsi leta y'u Burundi ivuga yuko ibintu byose biriko bigenda neza mu gihe natwe tuba turiko turabona ko ukuri ku rubuga ariko haba ibindi uno munsi ibi tuvuga by'uko abanyororo bakubitwa ntibanakubitwa n'abajejwe umutekano mu mabohora ahanini bakubitwa n'abandi banyororo bagenzi babo umuntu yo kwiyumvira ko baba baje gupfungwa cyangwa baba baje gukorera ikibi abandi banyororo bene wabo abo banyororo rero usanga ari abayoboke b'umugambi uri ku butegetsi bakabikora ariko abajejwe umutekano w'amabohero babibona ntihagire ico bakora bakabikora bafise inkigi canke complicite y'abatwara amabohero ni ukuvuga yuko ico kibazo aho kigoreye ni uko uno munsi umenga ntawugitwara uwundi canke baba bafataniye muri ubwo bukozi bw'ikibi ukabona ko umuntu yi- yi- yi- yi- yiha ububasha bwo gukubita uwundi kandi abo bantu babikora ugasanga bakorana n'ubutegetsi cyane ku buryo usanga n'abo bantu ba- bari mu kintu bise ngo ni komite de sekirite ngo ni mu- ngo ni amakomite ngo ajejwe umutekano mu mabohero bagashyirwaho n'ubu- n'ubutegetsi bw'amabohero ni ukuvuga yuko ubwo butegetsi aribwo bubakingira aribwo bunabatuma kuja gukora ivyo bintu murumva rero ko bigoye kugira ivyo bintu bihere mu gihe baba bakingiwe ikibaba n'abategerezwa gucungera abo bat- abo banyororo naho bigoreye gukemuka ariko hamwe leta y'u Burundi yokwemera ikavuga ati gateka kazina muntu kubahirizwa muri rusangi n'ibyo by'amabohero byoja hamwe n'ibindi ariko mu gihe bakivuga yuko ataki na kimwe gateka kazina muntu kubahirijwe mu Burundi uno mugwi wawe ni weruka gutanga icyegeranyo ko aho warerekanye amabi ariko arakorerwa abarundi biragoye ko ibyo bintu bizohera kuko ingwara uye- uyikira iyo wemeye kuyigwaye
Eh, turashimiye eh, Thomas eh, n'umutumire wiwe mu kiganiro baheje kudushikiriza Ah, inshuti mwese mukunda radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma na Fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe inshuti rero mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye eh, mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwiza